mukomeje kumva radiyo ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda hano muri studio ya gatanu muri kumwe nanjye eugenie mukankusi nongeye kubasuhuza radiyo ijwi ry'amerika muyikurikira kuri fm mirongo inani n'umunani n'ibice bitatu no kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mu rwanda mu burundi mutwumvira ku mirongo migufi short waves kuri metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri na kabiri mutusanga kandi no ku rubuga rwa interineti kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu vewa akadomo komu ikaze mwese mu makuru yacu yo kuri uyu mugoroba mu rwanda uburyo bushya bwo guteka buragenda bukemura ibibazo bitandukanye mu miryango ndetse no mu magereza yari asanzwe akenera inkwi nyinshi zo gutekesha
buriketi rero yaradufashije cyane kuko bigaragara ko byihuta no mu guteka igira umuriro utandukanye n'uw'inkwi bigaragara ko dukomeje gukoresha inkwi amashyamba yose twayamara ariko kugeza ubu birimo birarengera ibidukikije uwo ni cs innocent kayumba umuyobozi wa gereza ya rubavu iherereye mu burengerazuba bw'u rwanda iyo ni imwe mu nkuru tuza kubagezaho ku buryo burambuye mu mwanya mugume hafi ya radiyo yanyu kuri uyu wa gatandatu umuryango pan african movement wateguye inama mpuzamahanga yo guhimbaza umunsi wahariwe ubwigenge bwa afurika celebration de la journée de la liberté africaine bagaragaje ko afurika idashobora gutera imbere mu gihe haboneka ibihugu bihana imbibi bifitanye ingorane z'imigenderanire inkuru tuyibaze mugenzi wacu karaveri niyo nkuru umuhari uharanira ubwigenge busesuye bwa afurika pan african movement ubona ko intambwe ikiri ndende kugira ngo ibihugu bya afurika biharanire gutera imbere kwabyo bidatamitswe ijambo n'ibihugu bya rutura ku isi bitunze prote musoni atwara ishyirahamwe ry'uwo muhari mpuzamakungu mu rwanda avuga ko icyangombwa ari uburongozi bwiza n'umutekano ntiturageraho umunyafurika yumva ari umunyafurika abenshi uracyumva uri umunyarwanda mbere y'uko uba umunyafurika undi arumva ari umugande mbere ko umunyafurika nitugera ku rwego twumva turi abanyafurika noneho tugafata ibyemezo by'ineza umunyafurika bizatuma n'ibindi bishoboka icyangombwa ni ukuyobora uyoborera abo uyobora ni abaturage bantoye ngiye gukorera ntugire uwusiga inyuma tukikuramo no kumva iteka y'uko iyo uyobora ari wowe ukora wenyine iyo mu umutekano n'amahoro bidahari n'ubwo waba ufite ibitekerezo bimeze bite kuramba kw'ikintu wakoraga ntabwo kibaho umwe mu bitabye inama yo guhimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe ubwigenge bwa afurika abona ko inzitizi zikiri nyinshi afatira ku bihugu bitatu by'akarere ka afurika y'ubuseruko u rwanda uburundi n'ubuganda bisangiye imbibe n'akarere ariko imigenderanire yabyo ikaba icumbagira ukareba nk'ibihugu byacu bya east africa byose bigifitanye amakimbirane harimo utuntu n'utundi n'ubundi nazibana zidakomanyije ndabyemera ariko kandi biranashoboka yuko byagerwaho igihe n'igihe abayobozi bacu bagera ku meza bagahuza hakabamo noneho kubahana kw'ibihugu bakanibuka yuko duhuza kuri byinshi n'ubwo uyu munsi usanga dutandukanijwe gusa n'iby'umwera yifuje kuko yaraje akavuga ati kongo ntipasuriye hano umwebwe ubuganda bupasuriye hano ntabwo bikuyeho yuko hari abanyarwanda bagumye muri congo hari abanyarwanda bagumye muri tanzania hari abanyarwanda bakatiwe inyuma y'umupaka ahubwo twakagombye kureba icyo dupfana kurusha icyo dupfa mugenzi we wewe abona ko abanyagihugu bato bato ari bo bahahurira n'ingaruka mbi z'uko kutumvikana yamara kuri we amazi ntararenga inkombe ahubwo ababijejwe bakwiye guhagurukira ibibazo bihari biragoye nk'uko bivuze kubera ko mu bigaragara iyo umuntu dutandukanijwe n'imipaka n'ibice byose uba wumva ko usa n'utandukanye n'umuntu ariko tumaze kumva ko twese turi bamwe twese tugakorera hamwe biroroshye kugira ngo urugendo rukomeze kandi ni n'ibintu bitagoye cyane usibye na east african community na afurika yose dushobora kuba abantu bamwe ntabwo navuga ngo ni amakimbirane ni ibintu bitaragenda neza ngo tubyumve kimwe tugende mu murongo umwe urubyiruko uruhare rwacu rwa mbere imbaraga zacu tukazishyira mu byo dukeneye ko bihinduka aho tubona bitagenda neza tukabivuga dushyize amanga umushikiranganji w'u rwanda ajejwe imigenderanire richard sezibera yamenyesheje ko mu myaka itatu iheze hari hakozwe utwigoro twinshi kugira ngo afurika itere imbere the continental free trade area working. There is a sense of urgency and people.
avuga cyane cyane amasezerano yo guhanahana ibidandazwa muri afurika hagabanijwe amakori n'amatagisi yatewe uko umukono mu rwanda mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani aya amaze kwemezwa n'ibihugu mirongo ibiri na bibiri bikenewe kugira ngo atangure kuja mu ngiro amasezerano yo guhuza ikirere mu byerekeye gutwara abantu n'ibintu mu ndege kugira ngo amakori n'amatagisi menshi ntasubire gutwarwa n'ibihugu bya buraya haranatangujwe kandi na pasiporo nyafurika imwe kugira ngo yorohereze abantu kwishyira no kwizana ku mugabane wa afurika ati igisigaye ubu ni ukubishyira mu ngiro Now the question is how do we implement uh, yamara porote musoni atwara panafrican movement ati biracagoye kubera ibihugu bimwe bimwe nk'ibya afurika y'ubuseruko bikirabana ayingwe iyo hatari ubwumvikane muba akwiriye gufatanya ibyo mukora biradindira ibyo rwose ni ngombwa ni nayo mpamvu umuntu atakwicara avuga ngo nka panafricanist ni uguhora iteka umuntu ashakisha ngo abantu bakumvikana bate kandi kumvikana neza ni ukurenga inyungu zawe ukareba n'iz'undi noneho ukareba n'izo musangiye ko arizo za- zatera imbere zikaba zagera nta bwumvikane nta gufatanya nta gufatanya i- haba kudindira itariki ya mirongo ibiri na gatanu ukwezi kwa gatanu yo guhimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe ubwigenge bwa afurika wavuye ku itariki havukiye ko ubwa mbere ishyirahamwe rihuza ibihugu bya afurika organisation de l'union africaine mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo itandatu na gatatu ya Addis Abeba muri etiyopiya ibihugu mirongo itatu na bibiri nivyo vyari bimaze kuronka intahe yo kwikukira ico gihe mu mwaka w'ibihumbi bibiri na kabiri iryo shirahamwe ryahindutse umuryango w'ubumwe bwa afurika union africaine ugizwe n'ibihugu mirongo itanu na bitanu pierre claver nkuru kigali ku bwijwi rya amerika iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa ahanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri tanzania mu rwanda muri uganda no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo iwanyu mu ntara na karyo ijwi rya amerika riha umunyagihugu aho aherereye ku gatumba mu ikambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose iwanyu mu ntara n'icyanyu
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva isaha indwi gushika isaha indwi n'igice z'umutaga iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
mukurikiye radiyo yanyu ijwi ry'amerika mu rwanda ubuyobozi bwa gereza ya rubavu mu burengerazuba bw'igihugu burishimira ko ikibazo cy'ibura ry'inkwi cyakemutse no gukoresha ingufu za biyogazi na burikete cyakora kuba igiciro cya burikete kikiri hasi kikiri hejuru ki- y'ikinkwi inshuro hafi eshatu kuko ziva kure biracyari imbogamizi kuri yo inkuru muragezwaho na mugenzi wacu claude ganza munyamagana mbere dukoresha inkwi byabaga ari ikibazo gikomeye cyane ariko hafatiwe gahunda ya buriketi yaradufashije cyane kuko bigaragara ko byihuta no mu guteka igira umuriro utandukanye n'uw'iyo uyu ni csp Innocent Kayumba uyobora gereza ya rubavu ni mu kiganiro cyihariye yagiranye n'ijwi rya amerika ku mikoreshereze ya burikete na biyogaze mu guteka mu mwanya w'inkwi zakundaga kubabera ihurizo rikomeye burikete ni ubwoko bw'ibicanwa bikorwa mu bishogoshogo n'ibishishwa by'umuceri nyuma yo gusarurwa csp kayumba twamusanze ku marembo ya gereza arimo akurikirana uko baje gusura ababo bafunzwe barimo kwakirwa no gufashwa guhura nabo twagiye ku ruhande turaganira wasangaga ari ikibazo kuri ba rwiyemezamirimo kugira ngo bashobore gusapurayinga amagereza nicyo kibazo gikomeye cyo kurengera ibidukikije buriketi rero yaradufashije cyane kuko bigaragara ko byihuta no mu guteka igira umuriro utandukanye n'uw'inkwi bigaragara ko dukomeje gukoresha inkwi amashyamba yose twayamara ariko kugeza ubu birimo birarengera ibidukikije Ni- mu buryo bw'akazi no- n'isuku y'ahangaha mu kigo uburyo bwo kuzikoresha ntabwo bigora abazikoresha mu buryo bwo guteka imirimo isa naho yarangiye inkwi zarazaga hakabaho kuzipakurura ibiti bagombaga gutema ibiti binini ibyo biti binini ntabwo bapfa kubishyira mu ziko barabyasa ako ni akazi ko kubipakurura kubyasa ariko kugeza ubu turera izana buriketi ikaza ikinjira muri gereza tugafata gahunda yo gupakurura dupakira muri sitoke gusa noneho tukajya dukoresha ibipimo biva muri sitoke bijya mu gikoni nta kandi kazi gahari guteka kwazo birihuta aho ngaho akazi karagabanyutse isuku yazo naho inkwi zasirizwaga n'imyanda n'ibiki ibyo byose twarabishyize ubuyobozi bw'iyi gereza ya rubavu buvuga ko habaga n'igihe inkwi zabuze burundu bakaduka amashyamba akiri mato ariko ubu byarakemutse rwiyemezamirimo yafataga isoko rimwe na rimwe agafata amasoko atandukanye akibaza kuko ari bubone inkwi musanze cyangwa rwamagana ariko ari buzibone hano ugasanga ibyo bintu biramugora noneho n'igihe cyo kugemura yagemura imodoka imwe yamusanze yapfuye indi bayifatiye mu muhanda ugasanga iyo miyi taransipoteshoni yabyo ni ikibazo gikomeye ariko ubu feri iraza direkiti kuri gereza dupakira muri sitoke kandi tukamenya ngo bizamara igihe runaka niba ari amezi atatu bikoroha cyane kurusha za nkwi bagenda bagemura ziteka umunsi umwe agasubirayo ubu rero ni ibintu byoroshye cyane ikigo gishinzwe amagereza mu rwanda rcs gifite gahunda y'uko mu mwaka utaha nta gereza n'imwe izaba igikoresha inkwi zarasimbujwe burikete na biyogaze nyuma hakazasigara hakoreshwa biyogaze gusa hamaze kuboneka ubushobozi buhagije kugeza ubu nka kuri gereza ya rubavu igiciro kiracyari hejuru ugereranyije n'inkwi kubera ikiguzi cyo kuzitwara ziva mu burasirazuba mu turere twa nyagatare na kayonza cyangwa ihuye mu majyepfo biracyari imbogamizi kuri iyi gereza ya rubavu itegereye aho izi burikete zikorerwa twebwe isiteri y'inkwi twayibonaga ku bihumbi cumi n'umunani kandi tugakoresha amasiteri menshi ariko kugeza ubu buriketi iraza hejuru y'ibiciro by'inkwi ariko nabyo biraterwa na taransipoti ariko turamutse natwe tubonye nk'inganda hafi aha muri utu turere twegeranye ibiciro byaba bike cyane ugasanga nta n'ubwo birimo guhura n'iby'inkwi naho amagereza ari mu burasirazuba mu majyepfo iyo ibiciro biri hasi cyane kandi birafasha kuri iyi gereza bakoreshaga amasiteri atandatu y'inkwi ku munsi zigatwara angana n'ibihumbi ijana n'umunani kuko isiteri imwe yaguraga ibihumbi cumi n'umunani by'amafaranga y'u rwanda aya ni amafaranga yakoreshwaga buri munsi mu gihembwe gishize hagikoreshwa inkwi muri iki gihembwe ikiro cya burikete kiragera kuri gereza ya rubavu kiri ku mafaranga ijana n'atanu ku munsi hagakoreshwa izuhwanye n'ibihumbi magana atatu na cumi na bitanu by'amafaranga y'u rwanda ubwo ni ukuvuga ibiri ibihumbi bitatu bya burikete ufashe ibiciro by'inkwi zabonekaga bigoranye nk'uko ubuyobozi bubivuga ukabigereranya n'ibya burikete usanga ibiciro bya burikete biri hejuru inshuro hafi eshatu kuruta iby'inkwi cyakora nko kuri gereza ya huye ikiro cya burikete kigura amafaranga mirongo ine n'icyenda baramutse nabo bakoresha toni eshatu byatwara ibihumbi ijana na mirongo ine na birindwi mu gihe rubavu bo bitwara ibihumbi magana atatu na cumi na bitanu rcs ivuga ko zimwe mu nyungu zo gukoresha burikete mu mwanya w'inkwi ari uko birengera amashyamba amaze kuba make mu gihugu kugabanya umwanda kuko burikete zikorwa mu bishishwa by'umuceri n'ibishingwe byajugunywe kuba byarakuyeho amakimbirane ba rwiyemezamirimo bagiranaga n'amagereza kuko kubura inkwi bakarangiza amasoko bahawe igihe cyararenze hakiyongeraho kuba zihisha mu gihe gito cyane ugereranyije n'inkwi uretse mu magereza umubare utari muto w'abanyarwanda baracyakoresha inkwi mu gucana cyakora leta y'u rwanda yihaye intego yo kugabanya ikoreshwa ry'amashyamba kugera ku kigero cya mirongo ine na kabiri ku ijana bitarenze umwaka wa bibiri na makumyabiri na kane ariyo mpamvu hagenda hafatwa ingamba zigamije gushishikariza abaturage gukoresha ibindi bicanwa birimo biyogazi gazi yo gutekesha umuriro w'amashanyarazi amapalete izi burikete ndetse n'amashyiga ya rondereza claude ganza munyamagana mu burengerazuba bw'u rwanda ku bwa radiyo ijwi ry'amerika
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'amerika ikindi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
njyewe ndi hano kampala uganda
genda mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
tuvuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi muracyari kumwe na radiyo yanyu ijwi ry'amerika tunyarukiye noneho muri congo aho amoko hatuye mu karere k'imisozi miremire ya minembwe itumva kimwe inkomoko y'intambara imaze ibyumweru bibiri ibera muri aka karere kari muri teritwari ya fizi intara ya kivu y'epfo bamwe baravuga ko iyo ntambara ari intambara y'amoko abandi nabo bakayita intambara y'imitwe y'inyeshyamba vedasite ngabo umunyamakuru w'ijwi ry'amerika uri minembwe yaganiriye n'amoko atandukanye atuye aho minembwe amoko y'abapfurero abanyamurenge ababembe ndetse n'abanyintu batuye mu karere k'imisozi miremire ya minembwe gaherere mu birometero birenga magana atatu mirongo itanu n'umujyi wa bukavu usanga hari abahungiye hamwe iyi ntambara abandi nabo basabana bisanzwe ariko iyo uganiriye na buri bwoko bakwereka yuko atari bwo bwatangije intambara yatumye ibihumbi ijana na mirongo ine by'abaturage bihunga aho byari bituye ndetse n'imihana igera kuri mirongo itandatu irasha nk'uko bitangazwa n'ishiramwe rya oca mu ruzindiko ijwi rya amerika ryagiriye muri aka karere twagize amahirwe yo kuganira n'aya moko atandukanye buri bwoko bukurura bwirozaho ko atari bwo bwatangije iyi ntambara yari imaze ibyumweru bigera kuri bibiri muri segiteri ya tanganyika itombwe rurenge ndetse na nganje bikino mitabu no mu bwoko bw'abanyamurenge tubona iyi ntambara yaratewe eh, n'abantu bitwaje ibirwanisho nk'abamayimayi kuko hari amawudiyo twafashe mu by'ukuri ku mugaragaro abantu bose bari bafite yakutumba ahamagara mm, ababembe abapfurero n'abanyintu ivuga ngo bahaguruke batore amacumu amashenyi n'imipanga bakoreshe intwaro zose zishoboka kugira ngo batsembetsembe ubwoko bwacu badukura ino dufite n'izindi nzandiko z'umudepite bita uh, kariba pardone yanditse yamagana avuga ko ntibashobora kwemera ko komine ya minembwe ibaho e, iwe avuga ko ngo bagiye kubanyaga ubutaka bwabo ahamagara bene wabo ngo bahaguruke baturwanye bivuye inyuma twebwe tukabona ko mu by'ukuri ibi nibyo byateye intambara yose ku ruhande rw'abapfurero n'ababembe ndetse n'abanyintu twagize amahirwe yo kuganira nabo nabo bashira imbere urupfu rwa shefu kawaza nyakwana wishwe n'abagwanyi ba gumino bayobowe na koloneli semawurungure tariki ya kane y'ukwezi kwa gatanu bibiri na cumi n'icyenda ko ari we wabaye imbarutso y'iyi ntambara tuyoka banyintu igihe bafashe umuntu mu isoko mbo abahungu bararakara ni gutuma umwami wafatwa mu isoko agakubitwa mu bandi bami bahari tamwami umuvugira tamundi umuvugira abahungu nabo bama barakara barakaye bama baza ngo bagiye kurwana n'ababo n'abatwigwaneho cyangwa bagumina icyo iyo ndambara iherera ku ndondo mu minsi itari mikeya ija gushika mu karingi tutazi ko yaje mu karingi ivuye ku ndondo n'ubu ngubu insigirite iracyari mu karingi inzu zarahiye zose biragoye kumenya icyaba cyarateye neza iyi ntambara kuko usanga abaturage mu moko atandukanye bahungira hamwe abandi nabo mu mihana itarahiye bakaba bagituranye kandi abagwanyi b'abamayimayi na twigwaneho ndetse na gumino baranyuze mu mihana yabo ariko ntibayitwika tuvuga nko ku rugero rw'abasimwenda bitombwe abo bantu bashatse amahoro mu buryo n'uyu munsi bari kumwe bafatanye ukuboko n'ukundi n'abanyamurenge kugira ngo bashakishe amahoro kwa shefu kirima hakaba uruhande rwo mu gashasha ababembe b'aho hantu n'abafurero b'aho ngaho bifuza amahoro n'ubu ngubu barafatanye ukuboko n'ukundi kwa shefu sebikamiro ejo bundi nahageze nsanga umubembe n'umunyamurenge bicaranye ku irondo rusingizwa bitebetebe ari mu bagize sosiyete sivile yo mu minembwe ibo basanga izi ntambara zaratewe n'imitwe yitwaje ibigwanisho y'abanyamahanga iri muri kano karere yihisha inyuma y'amoko kugira ngo igisirikare cya kongo cyo kuyirasa izi ntambara ni izizanwa n'imitwe yitwaje intwaro tutazi iyo yavuye imwe yavuye mu bindi bihugu iri mu kuduteranya ikaduteranya ikica abandi aha bwacu ikaza kubwira abandi ko aribo baje kwica nuko niyo yaduteranyije umuyobozi wa komine ya minembwe gade mukiza nzabinesha nawe yemeza yuko abagwanyi b'abanyamahanga barimo inyeshamba z'abarundi bagaragaye muri izi ntambara bari kumwe n'abagwanyi b'abamayimayi amakuru batubwiye ejo bundi ni uko mu ntambara yo mu gipupu yo mu turambo batwika turambo bagaragayemo abo barundi kandi bari benshi ko ari ndetse ari nabo bari ko barwana ayo ni amakuru batubwiye ubanze ari abaredetabara gusa nyine biragoye gutandukanya sinzi neza ariko bashatse kutubwira ko ari abaredetabara mwamenya yuko amoko y'abapfurero abanyintu ndetse n'ababembe muri izi ntambara zabaye abagwanyi b'abamayimayi n'abarundi baredetabara bagiye bagwana mu ruhande rwabo mu gihe abagwanyi ba gumino na twigwaneho ndetse n'inyeshamba za kayumba ibo bagwanaga mu ruhande rw'abanyamurenge vedatse ngabo ku bw'ijwi rya amerika mu minembwe mu ntara kivu y'amajyepfo arakoze cyane mugenzi wacu vedaste ngabo kuri iyi nkuru atugejejeho kuri ubu bushyamirane rero bwo muri minembwe mu mwanya mu kiganiro muri isanga twaha ikiganiro giha ijambo abakunzi b'ijwi rya amerika batubwira uko ibintu byifashe iwabo bakadusangiza kuri ayo makuru ikiganiro cya buri wa gatandatu uyu munsi umwe mu batuye aho minembwe sebasonera yatubwiye uko babayeho
aya ngaha kabisa tumeze nabi umutekano ni mukeya abantu ni ukurara busanzwe gusa no kunyura ku misozi
tumaze iminsi twumva ayo makuru y'abagenda bahunga kubera imirwano nta gahenge murimo kubona ntabwo ibintu birimo gusubira mu buryo ubu nyine guverinoma yaraje mu karere nyine k'iwacu iri mu guhamagaza nyine abantu ngo bakore imishyikirano ngo abantu bafite imitwaro nyine ngo bashyirishyire hasi ko turabona nk'aho nyine umutekano usa nk'uwawe ugaruka bukeya ariko abo abene bacu nyine baba bafuriwe n'abandi tubizeye cyane ni abantu bahinduka buri mwanya n'isegonda
nubwo babasaba gufasha intwaro hasi nta cyizere mufite ko bizashoboka vuba aho yayo ni ukuri ntaho bizi kabisa nk'uko buri gihe intambara ziraba bakabitwizeza nyine ko kuko umutekano nyine bagiye kuwukora ariko ugasanga nyuma y'igihe gitoya kandi intambara zose ziratangira kandi aribo nyine bazirwanya zitesha
ni ukuvuga ko ibyo baba bapfa cyangwa se ibyo baba barwanira biba bitabonewe igisubizo barahagarara bakongera bakarwana cyangwa ni ibintu bikomeza bidahagarara na rimwe ntibigire igihe bigaragara kubera nk'iyo baba bahungiye ugasanga bahungiye ahantu hari inzara nyinshi inzara yabarenza bakagaruka nyine bakaza mu muzabo basubira kubigira nyine bamaze kwicara mu mazu bagashaka kandi hakavuga ikindi kibazo nyine bashaka bagasubira nyine mu bintu bazagenda aho ngaho intambara ugasanga kandi zatangiye
none se ubwo nk'amwe nk'amwe b'abanyekongo basanzwe mutari mu buyobozi muri aho muri aba baturage muba mwumva mubibona gute ni iki mwumva cyakorwa kugira ngo ayo mahoro mwifuza agaruke twebwe gusa icyo twasaba gusa ni uko butuzanira leta mu gihugu igakwira ahantu hose kuko twebwe no ahantu mu mashyamba ni ahantu ho korora inka ugasanga cyane leta ntikoze kuhaza nicyo gituma usanga nyine abantu mu gushotorana ariko niba dufite guverinoma nyine ituyemo hagati tugomba gushotorana tugomba tubanza dushotorane nyine bakadukiza yumvikana mu buryo
mwebwe mushaka ko guverinoma ibegera
kenshi dukeneye kabisa ko boshira ahantu hose hari izo za mayimayi n'abo bazwi nyine bose bakahashyira nyine guverinoma ikaducungira umutekano kuko aribo nyine nabo nyine baduteza umutekano mukeya muri make ese ese sebasonera guverinoma uvuga ni iyihe ejo bundi ko mwatoraga abadepite n'abandi bayobozi guverinoma uvuga ni ni iyihe abayobozi ni abayobozi b'ibanze mushaka ni ko baboherereza nk'abasirikare bashobora kubarindira umutekano urashaka gusobanura neza gatoya ni abasirikare ingabo z'igihugu nizo dushaka
zikabanirira umutekano iyo baje iyo tuvuge nk'igihe bahageze abasirikare baje baje nk'abaye nk'imbushyamirane cyangwa iki iyo baje mubona ibintu birushijeho kugenda neza
n'ubu nyine ntabwo gatekano gakeya dufite nuko nyine bageze ariko ntibari ahantu hose ni umutekano mukeya kabisa dufite
twizere ko icyo kibazo ariko mwakigeje kuri leta
kandi n'ubu nyine ugashobora no kuhava bakagenda bakagenda bakagenda ahandi bagasubirayo ugasanga akiri umutekano kandi usubiye kuba mwiza ariko bicara bakaguma hamwe nyine badasubiye kugenda umutekano waba akazi nta kibazo
twizere ko abashinzwe kubarindira umutekano niba badukurikiye bazita kuri icyo kibazo cyanyu ndagushimiye cyane kuba uduhamagaye sawa kabisa natwe turabashimiye uwo yari sebasonera watubwiraga ikibazo cy'iminembwe mu kiganiro muri isanga kandi umunyarwanda james yatubwiye ko abaturage bo muri Malawi bafite impungenge ko hashobora kuvuka imvururu nyuma y'amatora yabaye muri uku kwezi gutinda gutangaza amajwi bikaba birimo gutera igisa n'urwikekwe hagati y'impande zahanganye mu matora mu kanya rero gashize muri icyo kiganiro muri isanga navuganye n'umwe mu banyarwanda batuye i burantaya yatangiye atubwira aho impungenge zabo zishingiye muri mara turaho buranka turaho uretse ko nyine imitima yatwutse kubera amatora haba amatora kuri makumyabiri n'imwe bagenda basubika iminsi yo gutangaza amajwi uko batangaza umunsi bakawusubika bavuga amasaha bakongera andi kugeza n'iyi saha urwego tugezeho ni urwo gukora hagira n'abakarane bagira icyo bavuga ugahita ufunga ugataha n'amabanki kuri ubu ngeze no kubera yuko amabanki ujya kubona ko amabanki zirafunze kubera ikibazo kubera ubwoba buhari ubwo ni ukuvuga ko bizagera igihe bazaba batangaje amajwi nta munsi bazaba baratangaza wemeye kuko baravuga ko kuwa kane bari kuwa batora baye kuwa kane aba kuwa kane kuwa gatatu batangaza ibyavuye amajwi by'agateganyo ntibabitangaza barabyimura ejo nibwo bari komisiyo y'amatora yavuze ko igomba gutangaza ibyavuye mu matora kuko bari bageze kuri mirongo icyenda n'icyenda ku ijana bavuga ko bagomba kubitangaza komisiyo y'amatora ikavuga yuko yakira ibibazo byinshi cyane itagomba kubutangaza ibyavuye mu matora batabanje gukemura ibibazo bibarenga bavugane n'abakandida bayiyamamaje n'amashyaka yagiye yiyamamaza kuko hagaragara ko amashyaka atatu ariyo ahanganye cyane noneho ikintu cyo kumvikana rero kikinanirana bamwe bakaba ngo yatsinze kuko ku bwa mbere bati bwa mbere batsinze opozisiyo niyo yari yatsinze bukeye bongeye gutangaza ibindi byavuye mu gice cya kabiri ishyaka riri ku butegetsi riratsinda noneho habaho gutegereza ko bageze kuri mirongo itandatu mirongo itandatu na gatanu ku ijana habaho gutegereza ko bagera kuri fayino bigera kuri ijana ku ijana ngo babitangaze bavuze ko babitangaza ryakeye saa tatu saa tatu nabwo ntibabitangaza mu gitondo komisiyo y'amatora yahamagaza abanyamakuru yaravuze ko ibijyanye ikiganiro n'abanyamakuru saa mbiri saa mbiri zigeze twavuga ko ari saa saba
uravuga mu gitondo cy'uyu munsi
yesi mu gitondo cy'umunsi none mwategereje nta byabaye
saa saba zigeze komisiyo y'amatora yahita ivuga yuko ntacyo yatangaza ubu ngubu ko abantu bagomba gutegereza saa kumi n'ebyiri za nimugoroba noneho abatavuga rumwe n'ubutegetsi bakaba ko bari kwiga abari ku butegetsi nabo bakaba ko bari kwiga ngo mbega ubwoba bwatashywe mu bantu nta muntu n'umwe ufite umutima utuje reka twizere n'abatavuga rumwe n'ubundi utavuga rumwe n'ubutegetsi nawe niwe uri kuzamuka cyane kubera ko ubu ngubu yagize imbaraga nyinshi cyane uko biri kugenda byiyongera niko n'uburakari mu baturage buri kugenda bwiyongera n'umujinya ukiyongera
rega buriya ugiye mu matora abashaka gutsinda n'ubundi yaba ari uri ku butegetsi cyangwa utaburiho bose bafite umujinya kuko ikintu cyashize ahantu mu rujijo ni ukuba bwa mbere bagitangaza ibyavuye mu majwi by'agateganyo ishyaka riri ku butegetsi ryaratsinzwe ryashyizwe ibice bitandatu bukeye batangaje ikindi gice cya kabiri bavuga ko ishyaka riri ku butegetsi ryarushije iryo ryaritsinze ishyaka bwa mbere iryo bita emusiti ryari ryagize mirongo itatu na gatandatu n'ibice bitanu ku ijana riri ku butegetsi ari rya dpt ryagize itatu na gatandatu n'igice kimwe urumva bari barushangiyeho ibice
none se ubu none james ikibateye impungenge ni iki aho ngaho mufite ubwoba bw'iki muratinya ko ishyaka riri ku butegetsi ryatsinda ni uko abatavuga rumwe n'ubutegetsi batsinda ni iki uko byagenda kose imvura zo kuvuka zo ni iyo zitavuka ari abana ati imvura zigomba kuvuka kuko kugira ngo wemeze ko uyu yatsindwe kuko ubu ngubu itangazo rimaze gusohoka hari amashyaka atavuga n'umutegetsi hari wari uwa visi perezida hari n'undi nawe wari uri ku ruhande wa emusiti we bamaze gutangaza ko komisiyo y'amatora itagomba gutangaza ibyavuye mu majwi itarangiza kubishyura ibibazo byose bayishyikirije kandi komisiyo y'amatora yatangaje ko nimugoroba iri butangaze bimwe mu byavuye mu majwi kuko bamaze kugera ku ijana ku ijana bimwe mu byavuye mu majwi cyangwa amajwi ya nyuma
mu majwi ya nyuma noneho ishyaka ryari ryatsinze bwa mbere mu majwi y'agateganyo leta rishobora gutangaza rivuga ko ryatanze ibyo birego kuri komisiyo y'amatora ikaba itarasubizwa komisiyo y'amatora itagomba gutangaza amajwi abayoboke ubwabo umwe aravuga ati ntidutsindwa karaba n'umubare w'abantu dushimire cyane kuri aya makuru duhaye y'aho ngaho buranta mu gihugu cya marawi urakoze cyane oke murakoze namwe radiyo ijwi rya amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda icyo kiganiro ni nacyo dusorejeho ibyo twabateguriye kuri iyi saha tukaba tubashimiye cyane kuba mwahisemo kubana natwe aho muri hose mukomeze kugira wikendi nziza ku buhanga bw'ibyuma hari enjeniyeri jo jill yari afatanije na geoffrey mutagoma kuri mikoro yari eugenia mukankusi nkomeze rero mbifurize kugira ibihe byiza mukurikira ibindi biganiro bya radiyo yanyu ijwi rya amerika mbibutsa ko mutwumvira kuri fm mirongo inani n'umunani n'ibice bitatu no kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mu rwanda mu burundi ku mirongo migufi shoti wevuzi kuri metero cumi n'icyenda metero makumyabiri na kabiri no ku rubuga rwacu rwa interinete kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu vewa akadomo komu mukomeze rero mugire ibihe byiza